hello my lovely people. its your egboge mercy mass blow. aka di ototaye wey they bring on our gist all across the world especially go nigeria oya oh, na gbe smona gada your man Yano na di tori as they dey hot my people. today we wan talk about wetin they go on for naija no be small tin oya oh, na let's go there on monday when it e be today 26 april 2021 di govnor of niger state wey dem dey call abubakar sani bello di man don cry come outside say boko haram terrorists dem don host dia terror group flag in kare village shiroro local government area of niger state him come talk say di boko haram dem don seize di village pipo dia wife dem don help dem collect dem dem come give dem to dia boko haram member make dem take do wetin take step down say dem don take over di territory say time don reach for di military activities to take place he come tell dem say dem don use dis area take do dia home di way dem do sabisa na im dem come do wetin come do now for inside town say make government know say kaure na just two kilometre to abuja make dem no think say na sabisa forest now now they don pack come inside town come near there go. him come let them know say now now nobody dey safe for abuja because boko haram terrorists don pack come inside town come stay with them. him come talk say make the government put hands together. make they fight this battle no be only niger state go fight them say as e stand now e no wan do wetin wait for anybody e wan take action but no be small thing o how boko haram terrorists go come inside one town just come settle dey still put their flag without any nigeria army nigeria police force anything no go do wetin go battle with dem dey just leave dem make dem do wetin settle for di community hi no be small thing vesi dey see for naija o oh. hi alright my people let's go straight to another ogbonge update gist the latest in town the national broadcasting commission for nigeria their acting director general wey dem dey call armstrong adashaba don come out come lament about china tv live broadcast program wey dem do on sunday around 7pm 25th april 2021 with their guest speaker The director come tell channel tv say they suspend them because why they go allow ipob to make secessionist and inciting declaration on air say why they go allow their guest speaker to make negative misleading talk against nigeria army even though they dey proscribed by a court of law so the nbc director come talk say channel tv dey dey suspend and dem go pay five million naira fine for going against broadcast code. so my pipo dis one hard me to talk. i no know wetin i wan tok put more na bring una suggestion in di comment section so now na if you invite any ipob member now or any agitation group now on air for your tv dem go do wetin close am for you no be small thing we dey see for dis naija o oya oh na my pipo make we go to another ogbonge gist wey e dey hot e dey boil anyhow kotokotokoto like soup wey dey newly cool you know say those days if our mama put food for fire you see the way e go dey boil the one wey dey use fire do o you go dey see the way e dey boil come outside na so this one dey boil no be small thing for naija o dem don start again everywhere katakata katakata ha This one happened for iyana iba near lagos state university in ojo lagos state The hausa commercial bike member and members of the national union of road transport workers They don't start fight between themselves. The hausa people when they drive bike and the road transport workers they come do wetin clash today wey be monday twenty-six april two thousand and twenty-one the eyewitness wey e dey there come talk say this fight dey start am small small small small small small dey come start to dey pick stone dey stone each other dey stone each other from stone dey come graduate to carrying of gun dey start to dey shoot anyhow People start to dey run up and down for their life o dem start bringing dangerous dangerous weapon come outside like say dem don first pinch dem for one side first before dem come start to dey do wetin dem first dey use body dey throw stone before dem go carry dem dem say di place near one market ajasi di lasso dis one na dem no wan fight with hand o na weapon dem wan take fight. <laughs> hmm. hmm dem come dey ask say wetin dey bring dis fight now wen dem dey fight na there dem come take talk say di road transport workers dey kill one hausa bike man di time wen dem take dey do wetin dey argue dat process now na im dem come take do wetin kill am dis fight now come make di lasso management close dia school gate o oh, make dem no do wetin carry dia fight come inside di school because students dey there dem come tell all di whole students all di old staff make dem do wetin dey inside make dem no come out because of dis wahala come tok say di security agents dey try dia effort to calm di situation down so now now di lagos police public relations officer wey dem dey call muyiwa adejobi neva tok anytin concerning dis attack becos e still dey think am ah, wetin e go come outside come tok e neva fit finalize di tin we still dey wait for am make e come out come address di issue if na to pack security officer go there go stay o make them go there go stay so that they no go do wetin kill their self so my people now I say ma do wetin come let una know stay safe and expect more ogbonge update gist i love you all mwah.